murumva radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda inshuti mwese muduteze amatwi turabaramukije mwiriwe neza hano muri studio ya gatanu muri kumwe nanjye eugenia mukankusi na aloyizi bigirimana nanjye ndabaramukije ndabahaye ikaze mu biganiro byacu
ntabwo ndasora ariko ubundi mu mwaka ni ibihumbi bitandatu kuyabona uri umuturage ntabwo byoroshye erega abantu bafite inzara n'ubukene uwo ni umuturage wo mu karere ka rwamagana mu rwanda winubira igiciro gihanitse ku bukode bw'ubutaka yemeza ko ubukene aribwo butuma benshi batitabira kuriha uwo musoro
muri afurika y'epfo bariko baratangura kurondera uzosubirira jacob zuma mu matora y'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda
abategetsi b'amerika bahamije amakuru yari yatangajwe mbere ko wari umuyobozi ukomeye w'umutwa leta ya kisilamu iraka muri siriya yahitanywe n'ibitero by'urugaga muri iki cyumweru
nayo uburusiya siriya hamwe na turukiya bemeranije ayandi masezerano mashasha yo guhagarika intambara
ayo makuru rero turagarukaho ku buryo burambuye mu kanya ubu ni umwanya makuru avugwa hirya no hino ku isi amakuru tuyahere muri siriya abategetsi b'amerika bavuze ko wari umuyobozi ukomeye w'umutwe wa leta ya kisilamu mu murwa mukuru raka uwo mutwe wagize umurwa mukuru wawo yahitanywe n'ibitero by'urugaga muri iki cyumweru ibi bikaba bihamya amakuru yari yatangajwe mbere itangazo ry'urugaga ruyobowe na leta zunze ubumwe za amerika kuri uyu wa kane ryavuze ko abu jandare ale koweti yishwe n'igitero hafi ya taku tabuka ku wa mbere iryo tangazo rivuga ko ari kuwaiti yabaye muri komite ishinzwe intambara ya leta ya kisilamu iryo tangazo rivuga ko abu jandar yagize uruhare mu bitero by'ubwiyahuzi bikoreshwamo imodoka n'intwaro z'ubumara urugaga rwavuze ko yanagize uruhare mu ntambara yo kwisubiza umujyi wa palmira mbere yo koherezwa itabuka mu butumwa bwo kuvugurura ibikorwa byo kwirwanaho by'umutwe wa leta ya kisilamu imbere y'ibitero bigabwa n'umutwe w'ingabo za siriya ziharanira demokarasi mu magambo ahinnye sdf ziterwa inkunga na amerika umuryango w'abanyasiriya wita ku burenganzira bw'ikiremwamuntu ufite icyicaro cyawo mu bwongereza ucungira hafi iby'iyo ntambara watangaje ko kuri uwa kabiri ari ale koweiti yari yibasiwe n'indege z'urugaga ruyobowe na amerika kandi ko abambari ba leta ya kisilamu basangiye ku mbuga nkoranyambaga amakuru y'uko yishwe
muri afurika mu gihe hasigaye imyaka ibiri ngo hatunganywe amatora y'umukuru w'igihugu muri afurika y'epfo abakandida bashobora guhiganirwa uyu mwanya kiracari ikibazo mu gihe ahitiye imisukosuko mu bya politike perezida jacob zuma muri mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu yaragirijwe ibyaha byo kurya ibiturire yararusimbye akatari gake mu gihe abashingamateka bagerageje kumukura kw'amaboko gushika n'ubu akaba akigirwa ko amatohoza naho zuma agifise ako gahengwe aho mu mugambwe anc aturukamwo batanguye kwiyumvira kuzomusubirira ukekwa mu ba mbere ni umukenyezi wiwe akaba niwahoze arongoye ishyirahamwe ry'ubumwe bwa afurika nkosazana dramini zuma Dramini Zuma yahagaritse amabanga yo kurongora umwe bwa Afrika mu kwezi kwa mbere ashigikiwe cyane n'intara nini yo muri Afrika y'epfo ya KwaZulu Natal ariko urundi ruhande muri ANC nyene rwifuza ko Cyril Ramaphosa icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu ari we yo kwitoza umugambwe ANC rero niwo wiharije urubuga rwa politike muri Afrika y'epfo kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1994 inyuma yaho harangiriye intwaro ukaryanisha imiryango ya apartheid ugiye guserukira uwo mugambwe niwe rero ahabwa amahirwe yo gutahukana intsinzi mu matora yo mu bihumbi bibiri na cumi n'icyenda ariko abakurikiranira hafi ibya politike muri icyo gihugu bavuga ko azotsinda atorohewe amakuru yo ku mugabane wa afurika noneho tuve muri afurika y'epfo tujye muri nigeria ubuyobozi bwa boko haram umuyobozi wabwo abubakar shekau yagaragaye kuri videwo ahakana ibyo guverinoma ya nigeria yigambye ko uwo mutwe w'inyeshyamba wirukanywe mu ishyamba rya sambisa wari warigaruriye shekau yavuze ko iyo videwo yakozwe ku munsi wa noheli tariki makumyabiri n'eshanu uku kwezi kwa cumi na kabiri ariko ntiyavuze aho yayifatiye yavuze mu rurimi rw'igihausa no mu cyarabu ati tumeze neza nta hantu twirukanywe kandi uburyo dukoresha ntabwo bushobora kugaragaza aho turi keretse gusa imana ara abishatse hakoresheje iteka rye niko rero shekau yabivuze ari kumwe n'abarwanyi bafite intwaro perezida muhammad buhari ku itariki ya makumyabiri na gatatu y'uku kwezi kwa cumi na kabiri yavuze ko ingabo za nigeria zafashe inkambi ya boko haramu mu ishyamba rya sambisa ni hamwe rero mu bice bigifitwe n'uwo mutwe w'intagondwa za kisilamu shekaho yaragize ati ntukwiye kuba ubwira abantu bawe ibinyoma ni buhari rero yabwiraga ku byo yavuze ko boko haramu yambuwe aho yari isigaranye mu ishyamba rya sambisa amakuru y'ijwi ry'amerika turayakomeje muri siriya leta ya siriya itangaza ko ishyigikiye amasezerano y'amahoro yatangajwe na perezida w'uburusiya vladimir Putin amasezerano atangura gushyirwa mu ngiro isaha zitandatu z'ijoro mu masaha yo muri siriya uburusiya bwatangaje ko ayo masezerano azoraba abarwanya leta bashika ku bihumbi mirongo itandatu na bibiri bakwiragiye mu gihugu cya siriya kandi ko uburusiya na turukiya aribo bazokurikirana iyubahirizwa ryayo igisirikare cya siriya cyatangaje ko ayo masezerano taraba imihari y'iterabwoba ya leta ya kisilamu hamwe na al qaida uburusiya hamwe na turukiya bari bafunditse amasezerano nk'ayo mu kwezi kwa kabiri isanzwe uburusiya rero gisanzwe gifasha leta ya siriya mu gihe turukiya gisanzwe gifasha imirwi yarwanya leta umushikiranganji w'uburusiya ajejwe imigenderanire sergei lavrov yatangaje ko leta z'ubumwe za amerika ihawe ikaze muri ayo masezerano mu gihe ariko donald trump aheruka gutsinda amatora azotangura gutwara mu kwezi kuza itariki mirongo ibiri umujenerali yakukurutse mu gisirikare cya siriya haitane hasune yatangaje ko ari ngombwa ko uburusiya na turukiya bakinga ibitero by'iterabwoba mu gukoresha ayo masezerano kugira bahunge igihugu yatangaje ko abagenduzi ba turukiya n'uburusiya bazokenerwa kugira bacungera imbibe kugira abarwanyi b'umwihari wa leta ya kisilamu abasilamu ntibasubire mu bihugu byabo harimwo misiri na siriya abategetsi b'ubudage barekuye umugabo w'umunyatuniziya wari yafunzwe bivugwa ko hafite aho ahuriye na enes amri ukekwaho kuba ari wagabye igitero cyahitanye abantu mu isoko i berlin abashinjacyaha bavuze ko basanze uwo mugabo bari bafashe ejo kuwa gatatu atari we enes amri yari yafitiye nomero za telefone amri yanyujije ikamyo mu isoko ryari ryuzuye abantu yica cumi na babiri hakomeretsa mirongo itanu na batandatu mbere y'icyo gitero yasohoye videwo aho yarahiriraga kwifatanya n'umutwe w'iterabwoba wa leta ya kisilamu hamwe n'ubuyobozi umuyobozi wawo abu, bak, abu bakar al bagdadi amuri yishwe na polisi y'ubutaliyani yamurasiye kuri sitasiyo ya gari ya moshi imila nshuti turi kumwe hayo namwe makuru havugwa hirya no hino ku isi muri uyu mwanya mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali mu rwanda mu burundi mukatwumvira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mushobora kandi no kudukurikirana mukoresheje aderese yacu ya imeri yanditswe ngo radiyo yacu arobaze jimeri akadomo kome na fesibuke kuri aderese mukoresheje izina radiyo yacu rimwe kuri site yacu ya interineti naho ni wewewe akadomo radiyo yacu voa akadomo kome
dukomereze amakuru ya radiyo yanyu radiyo ijwi ry'amerika mu karere k'ibiyaga bigari duhere mu rwanda mu gihe mu mujyi wa kigali imirongo yabaye miremire ku mabanki y'abishyura ubukode bw'ubutaka abaturage bo mu mirenge ya kigarama muhazi niyo mu karere ka rwamagana baravuga ko kugeza ubu batarabona ubwishyu bakaba bategereje icyo ubuyobozi buzabategeka mugenzi wacu asumuta akaboye adufitiye inkuru irambuye itariki ya mirongo itatu na rimwe za buri mwaka uba ari umunsi wa nyuma wo kwishyura imisoro ikomoka ku bukode bw'ubutaka mu minsi ya nyuma imirongo iba yabaye miremire ku mabanki yo mu mujyi wa kigali ariko byagera mu cyaro ugasanga abaturage bisa nk'aho bitabashishikaje aba ni bamwe baganire n'ijwi rya amerika bo mu mirenge ya kigabiro muhazi yose yo mu karere ka rwamagana turabizi twarabyumvise no kuri radiyo byaravuzwe gusa wenda ikibazo kiba kiriho n'amikoro nyine aba atari yaboneka iyo urebye ubutaka utuyeho n'icyo ubukuraho usanga amafaranga y'imisoro ari menshi ugereranyije n'ibyo dusaruramo ntabwo amafaranga yabona ntabwo ndasora ariko ubundi mu mwaka ni ibihumbi bitandatu kuyabona uri umuturage ntabwo byoroshye erega abantu bafite inzara n'ubukene abenshi ntayo batanze nimba bafite abana batandatu cyangwa barindwi kugira ngo mbone mituweli biba ari ikintu kiba gikaze njye nagiye kubarisha ngeze iyo batangira kunca amafaranga ibihumbi mirongo itanu na bitandatu mbona nta bubasha bafite ntabwo nigeze nsora kuva icyangombwa cyazo ubwo naba mbeshye ntabwo twigeze dusora na rimwe ahubwo ntabwo nzi umunsi umuturage nimba afite isambu nka hegitari eshatu yari iri mu buhinzi yari isanzwe iri mu buhinzi umuturage ukaza ukandikaho ku cyangombwa cy'ubutaka ko iyo sambu izasorerwa ibihumbi magana inani nk'icyo twibaza uwo muturage ibihumbi magana inani ntawe azabikura gusora ubutaka bimaze imyaka itatu ntarasora imaze nimba ari ibihumbi magana inani ni ugukuba gatatu bimaze kugera muri miliyoni ebyiri na magana abaturage aho bahagaze ubu we avuga ko leta niyishaka izaza ikayitwara kuko ayo mafaranga ntaho yayakura ubukene bw'abaturage bahurizaho nk'imwe mu mpamvu zituma batitabira gutanga imisoro hari ikindi cyiciro cy'abaturage bavuga ko bazi imisoro basabwa ariko ugasanga batagira umuhate wo gushakisha uburyo bayitanga ndetse si benshi bazi ko kutishyura imisoro ku gihe bibagiraho ingaruka ko nta kintu mfite se iwacu ni iburengerazuba kuko ntabwo basora barasora ibibazo byo gukena ibyo byo bibaho ugasanga twararangije iyo murarangije bigenda bitewe ntabwo turabimenya ntabwo tuzi icyo dutegerejeho tubyumva kuri radiyo ngo harimo ibihano none se imyaka yindi wagiye usora ibyo mirongo itanu warabisoraga byagenze oya harimo abantu benshi bagaragara ko badasora ntabwo nigeze nsora bizagenda gute nabigenza twazabikora gute se ko natwe twasanze nta bubasha bamwe tuzabona umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa muhazi mu karere ka rwamagana ejide hanyurwa imfura asobanura ko umuturage ukennye utabasha kwishyura ubukode bw'ubutaka bwe aba asabwa kubimenyesha inzego z'ubuyobozi kugira ngo asonerwe iyo ari mu cyiciro kigaragaza yuko atishoboye adashobora no kwishyurira ubwo butaka biramufasha akandika bikagaragara yuko ari mu cyiciro kidashobora kwishyura baramusonera komiseri gakwerere jean marie vianney ushinzwe imisoro yahoze yakirirwa mu turere mu kigo cy'igihugu gishinzwe kwinjiza imisoro n'amahoro avugana n'ijwi rya amerika ku murongo wa telefoni y'igendanwa yavuze ko ikigo akoramo icyo gishinzwe ari ugukusanya imisoro ku ibibazo bindi byaboneka mu baturage byajya bikemurirwa mu nama njyanama za buri karere iki tegeko rivuga rivuga ko umuntu wese utishoboye njyanama niyo imumenya ikaba yamweguzanitinga yamweguzanira umusoro iyo bakarishye twe nka tax administration turakomeza tukabishyuza kugeza igihe bazatwekera dokima ireguzanitinga ku musoro urumva ni nayo njyanama niyishyiraho umusoro niyishyiraho ibiciro kandi ishyiraho ibiciro ivuga iti muri bajeti y'uno mwaka tuzakoresha aya n'aya zava n'aha ni ukuvuga ngo rero ni nayo ifite uburenganzira bwo kuvuga ngo kanaga turamweguzaniye kuko abantu bose ireguzaniye nta handi yakuraga ibihabuze iyo batamusubije nk'umuturage wenda akandika ntibamusubize bigenda gute twe nka tax administration turakomeza tukishyuza ahasigaye tukamubwira ngo najye kubaza njyana kongera igihe bataramuha igipapuro kimpagarika kwishyuza nzakomeza mwishyuze mu gihe gitegerejwe kumvikana hagati y'inzego z'ibanze n'ikigo gishinzwe kwinjiza imisoro n'amahoro ku cyo abaturage bakora ngo bave muri iki kibazo impungenge ziracyari zose ku baturage batazi amaherezo y'imitungo yabo asumuta kaboyi ijwi ry'amerika mu karere ka rwamagana mu ntara y'iburasirazuba arakoze asumta kabuye tuve mu rwanda tugaruke mu burundi imiryango igera ku majana abiri na mirongo itandatu yahora iba muri site ya carama mu buraruko bwa bujumbura yategetswe kuri uyu wa kane kwimuka iva aho bamwe bajyanywe mu ntara bavukamwo uretse abavukiye ku murwa mukuru wa bujumbura ni inkuru twateguriwe na mugenzi wacu eroje wirika neza ari bujumbura jewe nta kandi kazi jewe menye gukora ngaho muri iki gisagara je ndi umurovyi niyo kuri ubwo ngenda abantu baramvira ko n'inzara ehe genda umurobyi
uwo mugabo ari kwaranana kwinjira mu ikamyo y'igipolisi kugira ngo aduganwe mu ntara ya muyinga mu buraruko bw'u Burundi be n'umukenyezi wiwe n'abana biwe babiri iruhande yiwe hari abandi bari kuburiza ibirago n'ibindi bikoresho byo mu nzu no gukinjika imbere yo kwimuka abo muri site ya Carama nibo bibomoreye amazu bahagarikiwe n'abajejwe intwaro igipolisi n'abaserukira ubushikiranganje bwo gufatana mu nda ariko bamwe muri bo nka Ina Mariza Rehema bemeza ko batagira iyo baja kugeza ubu mfise umwana yavutse mu bihumbi bibiri arafite imyaka cumi n'itandatu mfise wavutse mu bihumbi bibiri na gatatu mfise uwundi mwana afite imyaka umunani ni ukuvuga abo bose simfise urwego negamiramwo meze nk'imfubyi sibundi ngo ndiyumvira aho nza gushikira n'ibyo nza kujamwo n'abana byose nimba byambanye rudobe Sirehema wenyine avuga ko atagira icefo ca ruguru na Bernadette Gakecuru w'imyaka mirongo irindwi n'itatu niko kuko naje nzananye n'umugabo wanjye ari umusoda irindwi na kabiri rero baramwica umugabo wanjye ari muri bamwe baciye baba abasoda mu burundi atamusoda n'umwe arabaho mu burundi hanyuma rero arahwera agiye gufa nsansigara nje nyene ndeze abana nguma nyerera nshingero gutyo nyene ari imvuvu igihe intambara iziye nagiye muri kongo mpungirayo mpungutse rero nca mpungukira ku mase mvuye ku mase rero urumva niho twaza ngaho oya je sinshobora gusubira kuko urumva umugabo wanjye yapfuye irindwi na kabiri mwambutse agitwara igihugu je noba nkimenya n'iyonja urumva n'umugabo wanjye itongo yasize mwene waba yaciye arigurisha ntaho mfise nshikira eka n'uwo mukenyezi wundi nubwo akiri muto ntabona neza haje hano abana biwe uyu mwanya n'isaha nabuze iyonja n'iyomva no mu mutwe hose byamaze guhinduka je sinzi iyo ngene bigenda ndarara ku- nyimba ndarara kw'ibarabara simbona ahantu nja kurara abandi nabo nk'uwo mukenyezi babazwa no kubona bategekwa kwimuka kandi bari mu ntwaro ya demokarasi kubona turi ngaha tukaba twangajwe nk'ibinyamaswa inyamaswa zirafise n'aho zibaye aha aye ikibazo ho kiri twebwe nk'abageze gutora twebwe iyi site iyi nyene nitwe twabaye aba mbere ariko ngaca mbona yuko ngaha duhagaze ngaha aye aha nyene tukaba twangajwe n'abo- n'uwo- n'abo twitoreye kuko yaza sebarundi yaza kuvuga ati iriya site ndayizi nta n'umunsi umwe yagarukiye ngaha cahajya umugore wiwe umugore w'igi- mukuru w'igihugu ntiyaje kutugarukira ariko hariya amabagiyeyo ariko mugabo imana y'umukirira biye ikindi kibabaje imiryango ni abana bataye amashuri twari twarose amashuri bigoranye mu myaka i- ibiri yari haciye abana batiga none ubu naho bize igice kimwe haciye bangara ntituzi rero iyo bazotera baja ntituzi iyo bazokwiga kuko ukwangara n'ugutunganirizwa ntitwatunganirijwe dusewe n'aba- n'abangajwe nyene nk'uko twangajwe n'ubwa mbere imbere yo kujanwa mu ntara baturukamwo umuryango wose wahawe ibiro cumi vy'ibiharage na cumi vy'umuceri ivyo biro nyene nivyo vyaronkejwe abasigaye i bujumbura uwo mukenyezi ntabishima na gato umaze kuba ufise umuryango nk'abantu icyenda mu nzu ku munsi urazi yuko ushobora guteka nk'ibiro bibiri none nk'ibyo urumva nta n'icyo binamaze ku by'ukuri nimba badufashe ku nguvu ntibabivugishe ukuri ti- turabafashe ku nguvu bagira batwangaze mu ibarabara nta n'aho dufise tugenda fiacre niyo nkuru arongoye umugwi wo kwiga ibibazo vy'abahora muri site ya carama asigura kwiza imfungurwa nubwo atari nyinshi zatanzwe habanje kwihwezwa abo bantu uko bameze avuga ko mu bisanzwe atari bantu abonikora ariko baharurwa mu bantu bafise amikoro make ku bijanye n'amashure niyo nkuru yemeza ko abarongoye ubuyobozi bw'indero mu ntara zose bamenyeshejwe ibibazo vy'iyi miryango kandi ko abanyeshure bazoronswa aho biga atangorane abantu ba muri site ya carama bari bahamaze imyaka ibiri baje bava hitwa ku mase ku nkengera z'ikiyaga tanganyika nubwo bivugira ko ari impunzi leta yemeza ko ari abantu biyegaranirije hamwe gusa kuri uyu wa kane imiryango yimuwe igera ku majana abiri na mirongo itandatu eroge buri kaneza bujumbura ijwi ry'amerika Eroje urakoze kuri iyi nkuru turacyari mu Burundi umukuru w'urunani rw'amasendika yo mu Burundi Kosibo yarafunzwe kuri uyu wa gatatu yahagaritswe ari mu ijenda mu nama ngo yaba yarimo gukangurira abahinzi kwivumbura kugumuka inkuru ya mugenzi wacu Evariste Nzikobanyanga Tarcisi Gahungu umuyobozi w'ihuriro ry'amasendika y'abakozi mu Burundi Kosibu yahagaritswe n'igipolisi kuri uyu wa gatatu muri zone jenda ya komine Mugongomanga y'intara ya Bujumbura yari mu nama n'abaserukira abarinyi b'icayi bashorera ku ihinguriro ry'icayi OTB riri ngaho nyene mu ijenda umwe mu bategetsi b'ihinguriro ry'icayi OTB avuga ko amanama Tarcisi Gahungu agirisha abakozi b'iryo hinguriro n'abahurikiye mu mashirahamwe y'abarimyi araye kugumura umufasoni Yvonne Girikushaka umuha umuhanuzi mu by'uburimyi muri OTB yemeza ko ari uburongozi bwa OTB rwasabye ko uwarongoye kosiba hagarikwa Itwe twasavye yuko bo turabira ibiriko birakogwa mu manama agirisha abarimyi bicaye. E, n'abarimyi bicaye bonyene babisavye kubera ko bariko baronka amakuru azana ajanye n'ivyo bikiciro vy'icayi e, n'ibindi n'ibindi mu majambo make uyo onye ntiyigeze aca muri otebe dutohoje ntiyaciye no mu bajejwe intwaro iyo umuntu rero atimenyekanishije birasaba yuko uca usaba abajejwe intwaro ko babanza bakamuhagarika bakabaza neza intumbero y'amanama ariko aragirisha mu runani rw'amasendika kosibu icegera c'uwururongoye avuga ko baguye mu gahundwe bumvise ko umukuru wabo yahagaritswe Celestin Savyimana avuga ko iyo nama yari yamenyeshejwe uwurongoye ihinguriro ry'icayi ryo mwijenda twaguye mu gahundwe twumvise bahagaritse perezida wacu wa kosibu yari kumwe n'abandi bajanye mu nama ya sendika aho mwijenda muri komine mugongo manga abapolisi boba barabafashe inama za sendika ni inama ziba zizwi bari banditse baranamenyesha n'abo banywanyi bashasha yuko hari inama baramenyesha n'utwaye komplexite yikore yo mwijenda sinumva igituma babafashe amategeko ararekurira ugomba wese kuja muri sendika igituma habicuka kibi hagati y'ubuyobozi bukuru bwa OTB n'uburongozi bw'urunani rw'amasendika kosibu nuko mwihinguriro ry'icayi mu Burundi harabifuza gushinga sendika ivyo barongoye OTB batifuza babona ko abarimyi bicayi boguma gusa mu mashirahamwe y'abarimyi nkuko bivugwa n'umuhanuzi mu vy'uburimyi muri iryo hinguriro ingene ibintu bisanzwe bitunganije mu rwego rw'igitegwa cicayi amasosiyasiyo y'abarimyi b'icayi asanzwe ahari kuva hasi kuduga gushika hejuru barafise inzego bonyene bitoreye gushika mu gihugu cose rero kubera ko izo nzego zihari zisanzwe zizwi na leta gushika mbere no mu rwego nshingwantwaro rwa OTB ubuserukira abarimyi arimwo icaba baca umukuru w'ihuriro ry'amasendika y'abakozi mu Burundi ariyamiriza ifatwa ry'indongozi ya Kosibu asaba ko Tarsisi Gahungu arongoye urunani rw'amasendika y'abakozi mu Burundi ihagaritswe kuri uyu wa gatatu yorekurwa atakirinze gusabwa icegera c'umuvugizi w'igipolisi c'u Burundi aremeza ko inama yari remeshejwe na Tarsisi Gahungu arongoye Kosibu yari izwi ico yafatiwe nkuko bivu bivugwa na Moise Nkurunziza nuko ivyo ariko biyivugirwamwo vyari byo guhamagarira abarinyi bicayi kugarariza ubutegetsi bwa OTB warongoye ihuriro ry'amasendika y'abakozi mu Burundi apfungiwe mu gasho kiperereza mu gisagara ca Bujumbura ku mvo z'amatohoza nkuko vyemezwa n'icegera c'umuvugizi w'igipolisi c'u Burundi i Bujumbura Evariste Nzikobanyanka ijwi rya Amerika arakoze Evariste dusimbire kandi hagati mu ntara z'igihugu umushoferi yunguruza abantu ku ipikipiki yarayafuye arashwe n'abantu bataramenyekana mu gisagara ca Gitega ikiziga ciwe catowe mu mwongo ugabura quartier ya Shatanya na quartier ya Mushasha inkuru twateguriwe na Fidel D'Antoine Sabimana Habyarimana Jean Bosco yunguruza abantu ku ipikipiki niwe yarayapfuye arashwe n'abantu babiri yari yunguruje abatwara muri quartier ya Mushasha iri mu buseruko bushira uburengero w'isagara ca Gitega bamurashe bageze mu mwonga ugabura quartier ya Shatanya na Mushasha imbere yo guca batwara ipikipiki yarabunguruje ko hari masa 10 na zibiri n'inusu z'umugoroba Jadon Zitunga arongoye ishiramwe ry'abunguruza amapikipiki mu ntara ya Gitega amotagi yabwijwe rya Amerika ko bikeka basuma barondera amahera y'imisi mikuru Jadon Zitunga arafite icasa ubutungane akagira akavunira kagohe abunguruza abantu ku mapikipiki twe twibaza yuko vyoba biva ku basuma nyene ariko barondera amafaranga mu minsi mikuru kuko mu minsi heze twaragize inama n'abajejwe intwaro n'igipolisi badusaba yuko abamotari boza barataha hakiri kare mw'ino minsi mikuru kumva z'umutekano wabo hama rero twari twababwiye ko bokubahiriza iyo saa saa moya bari bayubahiriza murabona n'ivyo vyashitse rero ko vyatse n'iyo saa moya itaragera kugira ngo batahe kuko urabona abasuma kenshi niyo baje kwiba batwariza moto ziba nk'izikiri shasha bisobanurwa ko ziba zishobora kuborohera kuronka abakiriya rero ico twosa turasaba yuko abasuma iyo bafashwe bagashwe mu mutungane ntibabagira amadosiye bareke guma babarekura gupakira umuntu mu masaha ariko aragoroba akakubwira akagucisha hari ahantu usanga hagoye nk'umurakubwira ati umucishe mu mwonga ariko usanga aho hantu habateye amakenga ico gihe rero nibazarakora bakore bubahiriza amasaha hama bace n'ahantu bahabona umuntu ashobora guhenda akwiye kukwiba akagucisha ahantu hatabona ugasanga agutsinzeyo mu gipolisi muri komisariya y'intara ya Gitega bavuga ko amatoza aja yatanguye uwo mumotari yaraye yishwe abaye wa gatatu muri uno mwaka yishwe arashwe ni moto yiwe igaca yibwa muri karitsiye ya mushasha muri uno mwaka tugire dusozere igitega fidel antoine sabimana ijwi ry'amerika
urakoze fidel d'antoine nsabimana kuri iyi nkuru muri uyu mwaka turimo gusoza wa bibiri na cumi na gatandatu hari ibintu bitari bike byagiye biba ku mipaka y'uburundi n'u rwanda bigaragaza ko imigenderanire y'ibyo bihugu byombi itifashe neza ni inkuru ya mugenzi wacu jean bosco ndarurinze
ku igenekerezo rya cumi na kane ukwezi kwa gatanu uyu mwaka turimwo niho haboneka abarundi ba mbere birukanwa mu gihugu cy'u rwanda bajabukijwe uruzi akanyaru bakirirwa ku mutumba wa kinyovu muri komine ya ntega ibyatumye birukanwa nk'uko babisigura biratandukanye mvuye mu rwanda noneho nanagiye gusoma batugirije inama ati nimutahe kubaka igihugu cyanyu nimwashaka kugaruka nimwamara gushika kuri komine zanyu musabe rusepasi babaha uburenganzira nk'uwarimye hazasarura utwiwe asubireyo n'amahoro imbere yo kurungikwa mu mitumba n'intara baturukamwo babanje kwakirwa n'umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu no gukundisha igihugu amaze kubaha ihumure pascal barandagiye aramutswa ubwo bushikiranganji ntiyariye umunwa mu kwagiriza u rwanda ko ari umubanyi mubi w'u burundi icyambere bivuga ni uko dufise umubanyi mubi nta gishasha kirimwo nta gitangaza kuri twebwe kuko yaramaze kuvyerekana akatari gake inyuma yaho abandi barundi barirukanwe baciye muri komine ya bugabira bidatevye abanyarwanda barenga cumi bari basanzwe bakorera imirimo yabo mu ntara ya kirundo barirukanywe umwe mu bakozi yavuganye n'ijwi rya amerika yarashoboye kubona uko shebuja yirukanywe yasohotse urupangu casamanyira kuri portaye na polisi sonye kuri portaye camusubiza inyuma sinzi ko yaje gutora vyangombwa araza campamagara twinjira mu biro vyiwe anyereka ibintu nyine asigiye mba nange sinenzi ko banamutwaye ko nange byantunguye caramubwira ati canga dusohoka ningoga vyihuta caramutwara nyene bacamuza imodoka y'igipolisi nta na kimwe yagiye atwaye nta na kimwe na telefone bayimuzaniye ariko aragenda ntiyo yarafise yari kumurira tubajije icatumye basubizwa iwabo igipolisi camenyesheje ko bose batari bakwije ivyangombwa ikindi caranze ko imigenderanire tifashe neza ku mipaka y'uburundi buhana n'u rwanda ni ihagarikwa ry'imodokari zunguruza abantu zivuye mu gihugu cy'u rwanda nk'uko vyashikirijwe n'umuvugizi w'igipolisi pierre nkurikiye iyo ngingo yafashwe ku mvo z'umutekano ico gihe hari mu ntango z'ukwezi k'umunani yamara iyo ngingo yatumye abashikiye mwishigwa mu ngiro yayo batavyiteguriye bagira ingorane uwo munyakongo iharanira demokarasi yaravuye mu gihugu c'ubugande yabwiye ijwi rya amerika ko aguye mu ngorane nyinshi Tout s'est bien passé, on a bien voyagé, arrivé à la frontière, on a fait les twagize urugendo neza dushitse ku mupaka twakoze ibikenewe byose dusabwa mu nyuma batubwiye ko turindira kugira badusake niho twahava tumenyeshwa ko tutabandanya ingorane ni uko yaba ujejwe imiduga canke abakora ku mupaka batatubwiye ivyo ari vyo Et là, nous sommes bloqués.
mu kwezi kw'icumi uwo mwaka nyene agasozi sabanegwa uburundi bupfa n'u rwanda karongeye kwerekana ko umubano utari mwiza hagati y'ivyo bihugu intandaro ya vyose ni inzu yasambuwe n'abantu buramatari w'intara ya ngozi albert nduwimana yavuga ko ari abasirikare b'u rwanda uwo mutegetsi w'intara ya ngozi yavuze ko ari agasotoro n'agasomborotso nk'uko kumbure u rwanda rutaretse gusomborotsa uburundi kubera ata kintu na kimwe gisigura na gatonyi ko umunyarwanda aza mu burundi avuye mu gihugu ciwe aherekejwe n'umusoda mu kindi gihugu iyo haza kuba kumbura abanyarwanda bahafise nk'imirima twari kuvuga kumbure ko bahayeho amatati na makeya rero nta matati n'amwe ashobora guhuza kw'ako gatumba abarundi n'abanyarwanda kuko imirima yose harimwo n'iy'abarundi mu mpera z'ukwezi kw'icumi umunyagihugu wo ku mutumba gatete muri komine busoni y'intara ya kirundo yariciwe mu kiyaga ugweru abajeje intwaro umutekano ndetse n'abanyagihugu bahegereye bavuze ko ari abasirikare b'u rwanda bamurashe igisirikare cy'u rwanda kikaba carabihakanye kwicura inkozi z'ikibi zituruka mu gihugu cy'u rwanda vyatumye inzego z'igipolisi n'iperereza vy'uburundi mu ntara z'uburaruko zihagarika zimwe mu ngenzi zivuye muri ico gihugu inyuma yo kumvirizwa bagiye bararikugwa ngivyo bikuru bikuru mu byagiye biraranga ko imigenderanire itifashe neza ku mipaka y'i Burundi n'u Rwanda mu ntara z'uburaruko muri uno mwaka turiko turasozera w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu mu Burundi mu ntara z'uburaruko Jean Bosco Ndarurinze ijwi rya Amerika jean bosco urakoze inshuti zacu ibiganiro byacu birahumuje mwakoze mwese kudutega amatwi ku buhanga bw'ibyuma vasco volaric na fatuma karara arimasi kuri mikoro eugenia mukankuzi na aloyizi bigirimana mugire ibihe byiza
This program has come to you from the Voice of America, Washington.